murumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese kandi mbaha ikaze kuri radiyo yanyu mudukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda turi ku mirongo migufi shoti wevuze mu burundi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri no kugeza mu kanya isambiri mwadusanga kandi no ku rubuga rwacu rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu facebook yacu ni vowa radiyo yacu ikaze mwese kuri radiyo yanyu nayakiriye neza nabonye abantu benshi babinezerewe abaresita ngiye guhoperezanta bose barabinezererewe imigambi nari mfise ari imigambi yo gufasha kominota yacu yo gufasha kugabanya abantu bamwe ibarabara gufasha kubaka amabarabara meza guteza imbere igihugu uwo ni ariyeri kayabaga ni umurundi kazi w'imyaka makumyabiri n'irindwi y'amavuko umwirabura wa mbere watsindiye kujya mu nama njyanama y'umujyi wa london mu ntara ya ontario mu gihugu cya canada avuga uko yakiriye iyo nsinzi n'ibyo yiteguye gukorera igihugu n'abamutoye iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye harimo iyerekeye ibiganiro bihuza abarundi yarusha mu gihugu cya tanzania n'iyerekeye abakozi bato bato babumba amatafari n'abacukura umusenyi mu burundi bataka inzara turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya mugume hafi ya radiyo yanyu turabararitse amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari kuri uyu wa gatatu nyuma ya saa sita nibwo hatangiye ibiganiro bihuza abarundi hiyarusha muri tanzania umuhuza yabwiye ijwi ry'amerika ko nta gisubizo yari yabona kivuye mu burundi kimubwira ko leta yiteguye ibiganiro cyangwa se itazabyitaba umunyamakuru w'ijwi ry'amerika pierre claver niyo nkuru urarusha adufitiye inkuru irambuye igihe cy'isaha cumi n'iminota mirongo itatu amasaha yo muri tanzania niho abanyepolitike b'abarundi binjira mu cyumba cy'inama bahamagawe n'umuhuza benjamin mukapa imbere y'umutaga umuhuza yari kwabonana n'umugwi mutoya w'abantu cumi ugizwe n'abahoze batwara uburundi domisiyano ndayizeye na ntibantunganya silivesi gervais rusikiri yahoze ari cegira cya kabiri c'umukuru w'igihugu charles nditije wo mu runani senarede n'abandi yabonanye kandi n'abaserukira ubumwe bwa buraya ishami mpuzamakungu oni ubumwe bwa afurika n'akarere k'ibiyaga binini ambasaderi david kapya umuhanuzi mukuru wa mukapa yaciye abwira ijwi ry'amerika ko gushika ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu leta y'u burundi itari bwavuge ku mugaragaro aho ihagaze kuri ibi biganiro
i can tell you that up to now there's no formal response uh, from the government uh, nagenda babwire ko gushika ubu atanyishu n'imwe turaronka ivuye mu burundi ko bitaba canke batazokwitaba kuko twari twabasabye ko bogerageza bakaza ubu icyo umuhuza ariko arakora ni uguhuza abitabye uko bari kose intumbero ni uko bashyira hamwe ibyiyumviro byabo ku matata ari mu burundi bakabyandika hanyuma bakabishikiriza umuhuza umuhuza yatanguye imibonano mu gatondo yabonanye n'abaserukira abandi muri abo banyepolitike bitabye yabonanye kandi n'abaserukira amakungu bari ngaha aho umuhuza yabonana n'abaserukira amakungu yabasabye ko nabo bogira icyo bakoze kugira ngo abataritaba bitabe maze ibikorwa bitera imbere
and uh, sought their help uh, to the process.
icyo bikoze umuvugizi wa leta y'u Burundi Prosper Ntagwamiye ejo yemereye ijwi ry'Amerika ko atantumwa n'imwe barungitse muri ivyo biganiro Ntagwamiye yagize ati twarandikiye umuhuza tumusaba ko ibiganiro vyo kwigizwa inyuma bigatunganywa inyuma y'ukwezi kw'icumi kuko Burundi bugandariye gwa gasore na ndadaye nta nyinshi umuhuza araturungikira uretse leta n'umugambi uri ku butegetsi cndfdd ntiwitabye cyo kimwe n'indi migambwe bicuditse baseguye ko badashobora kwitaba kandi leta itaje gushika ubu abitabye ibiganiro bose ni abatavuga rumwe na leta igice kinini cyabo ni abahunze igihugu bari mu bihugu bitandukanye bya buraya hamwe n'abavuye mu burundi barenga cumi kuri abo hiyongera ko rero abahoze batwara uburundi serivisi ntibantunganya na domisiyano ndayizeye share nditije ari mu mugwi mutoya userukira abandi wabonanye n'umuhuza avuga ko bameneye inda ku rukumu mu kubwira umuhuza ko bisa n'ibyamunaniye guhuza abarundi twamubwiye tuti mbega muvuga gute yuko ari ibiganiro vya nyuma ubwa mbere bavuga ko iyi nshuro igira gatanu nta nshuro ku bwacu iraba kuko nta na rimwe nta na rimwe harigereza impande zibiri zihura ngo ziganire zivugane biti turabyumvikana ibindi tuvyumvikana kugira mm, abahuza baje hagati bagira ati mutumvikana ko mu wese naheba iki wundi aheba iki twabwiye tutirero nimba mwibaza yuko ari ibiganiro vya nyuma rwa mwebwe byabananiye tanga imihoho hanyuma turabe abandi bobafa- bobakorera mu ngata abandi nabo nkanise niyo nkuru umunyamabanga nshingwabikorwa w'urunani rwabo senared basabira ibihano leta y'u burundi kubera iyo nyifato yo gusiba ahubwo amakungu yaratevye nk'ibi bihugu biri muri aka karere kandi bara- ba- ba- barabiteje isoni ni ibiganiro bi- bitegurwa kandi bifashwe mu mugongo n'ibi bihugu byo muri aka karere biherukiye muri yase ivyo bihugu vy- byose rero biriko biragira inguvu z'uko mu burundi bogaruka amahoro leta y'uburundi ikaba ari ivyanka nivyo vyari bikwiye guhaguruka ubwa mbere bihagurukire iyi leta tanzaniya yonyine nk'ubu yov- yo- yovuga iti twebwe twarabahaye aho mukorera turabaha uwahoze ari umukuru wa tanzaniya kugira ngo abafashe kugarukana amahoro iwanyu mwamusuzuguye turabafatiye ingingo bakagira kujya kwa nyere ba- yambarugo bakagira kujya kwa nyerere bati nta kintu gizozora kwinjiye i burundi kivuye kuri polo y'itanzaniya y'i dar es salaam aba aba- aba bantu batwara uburundi bogondozwa nations unis amahera menshi ava muri nations unis union europeyenne naho baguma bayituka batanga amahera ya amisome y'abasoda bari hanze nibo bayatanga naho babandanya babatuka bitekanijwe ko kugurura icese ibyo biganiro bizobe ejo kuwa kane ni ibiganiro bizomara iminsi itandatu byitabwe n'abatavuga rumwe na leta gusa barenga mirongo itanu pye clave niyo nkuru yarusha ku bwijwi ry'amerika karaveri urakoze kuri iyi nkuru tuve arusha tujye mu burundi mu ntara ya makamba abakozi bato bato babumba amatafari n'abacukura umusenyi barataka inzara baratakamba mu gihe inama nkuru y'igihugu y'umutekano yategetse ko ibikorwa byo gucukura ubutare n'agataka bihagaritswe muri uku kwezi kwa cumi imakamba mugenzi wacu kirisi munezero adufitiye iyi nkuru Abo bakozi bato bato bakorera mu gisata c'agataka mu mwonga wa Nyankoni bagizwe hanini n'abayora umusenyi mu nzuzi, ababumba amatafari hamwe n'abunguruza uyo musenyi canke amatafari. Abo bakozi bato bato bakorera muri ico gisata bavuga yuko inyuma y'indwi zitatu ziheze inama y'igihugu nkuru y'umutekano ifashe ingingo yo guhagarika ibikorwa vyo gucukura ubutare n'agataka inzara itanguye kubagaza.
tudakoze ibyo nta kintu twurya aho umuntu atafise n'iharima ajejwe kurongera hasi yaruka atuye uwo musenyi cyangwa amatafari none ko wicaye ahantu akandi kazi none ushoboye nta kandi umuntu yoshobora gukora no nk'iyi mitahe y'ingurube utayifise udafise nk- nk'irake nkazitatumbaho none urabona hahagaze twebwe abafundi baba bahagaze abubaka baba bahagaze numva bi- bikora ku bantu benshi udandaza isima udandaza imisumari udandaza ibiti byica abantu benshi bitera inzara abantu benshi cyane bamwe na cane cane abakiri bato bahitamwo gukina ayakayabu n'imbeba n'abajejwe umutekano baba bariko barabuza ibikorwa vyo kwimba umusenyi kubandanya ntabona abandi babaye bacahariye abahunga ntabona n'abandi babaye bahunga ibarabara kubera bumvise ngo baraho bemeye gutamayira bacahariya ku ruhande none nk'udusenyi nka turya ubu twabishiriye umuntu akeneye nk'agakunguru kamwe cyari tubi nk'ibiro nk'ijana ibigo twabanje dushoboye kugira ngo ayo twari twamaze gufyatura ntiyatwagwe n'imvura none nk'ubu abajejwe intwaro cyangwa umutekano boshika muca mubigenza gute Eh, baziye turiruka ayo tugira gute turayanyaga tukiruka Eh, kuko badufashe badu- baduciye nk'amande ntidushobora kuyariha kandi ubona ko ataho tuyakura uyu we ntiyerewe yagize aracaseruka atubirana n'uwujejwe umutekano amutwaye ikinga yariko arakoresha akazorisubizwa arishamande Ehe narinduganya amatafari nciye hariya naringiye urumva baciye bafata mu gace sinarinzi ko ko babihagaritse ikinga bayifashe umushikiranganji ajejwe amazi ubutare n'amasoko ntanganguvu igihe aherutse kugendera intara ya makamba yaragirije abo bimba ko badaheza ngo bubahirize ibidukikije mu gufurira ibinogo umushikiranganji kome manirakiza akaba ashikiriza ko hari abajeje intwaro n'abajeje umutekano badaheza ngo bagire ico bakoze kandi arico bajejwe mu gihe imvura yatasuye mu ntara ya makamba abidoga ni kandi ba nyene gukota imyonga bavuga yuko bagiye guhomba kuko ingingo yo guhagarika imirimo yasohotse bamaze kubumbisha amatafari atari make ubwa mbere bari baje batubwira ibyo dukwiye kuyisunga twarabikoze impapuro turazirondera byose batubwira ko ko twoja mu ishirahamwe ariko ubu haciye haza ingingo y'uko itubuza kandi ibyo bari badusavye twabikoze nibareka yo twakoze tuyadandaze amahera yicaye ngaha yose dufate tuyagurishije arenga imiliyoni mirongo itatu yoba atwawe n'imvura twebwe ubu dukoresha amahera twase mu mashirahamwe n'amakredi mu bisanzwe ubu rero baheba twaka inyungu ku bintu byicaye ku mahera yicayitswe ngaha abo bakota imyonga bemeze yuko bakorera mu mategeko kuko baba basavye urusha mu ntwaro bagata ko bakanariha n'amafaranga inyishu kuri abo bakozi bato bato bavuga yuko bifuza gusubira ku mirimo ubushikiranganji bw'amazi butare n'agataka bubona yuko amakoperative n'amashirahamwe yimba yosubira gukora ari uko akwije ibisabwa impusha z'ayo makoperative zoba zitarata igihe kuba bararisha amafaranga y'ikiringo ca kabiri kubahiriza ibidukikije abo bimba barasabwa kandi kubahiriza uburinganire baba barahawe eka uruhusha rwo kwimba bategerezwa kurumenyesha kandi abajeje intwaro uhereye kuri buramatari bakanategekanya n'igitabo bandikamwo urugero rw'umwimbu baronka ku munsi ku munsi imakamba Cresi Munezero ijwi rya Amerika Chris urakoze cyane kuri iyi nkuru tuve mu ntara y'amakamba mu Burundi tujye mu ntara ya Ontario mu gihugu cya Canada uwo murundikazi ariyeri kayabaga w'imyaka makumyabiri n'irindwi y'amavuko yabaye umwirabura wa mbere watsinze amatora yo kujya mu nama njyanama y'umujyi wa london ni muri iyo ntara ya ontario mu gihugu cya canada kayabaga yatsindiye uwo mwanya mu matora yabaye kuri uyu wa mbere w'iki cyumweru turimo niwe mupfasoni wenyine wari ku rutonde rw'abahataniraga uwo mwanya muri karitsiye ya cumi na gatatu mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu diane nahazwe ariyeri kayabaga yatangiye amubwira ko yakiriye iyo nsinzi nayakiriye neza nabonye abantu benshi babinezererewe abaresida ngiye kuhoperezanta bose barabinezererewe ni intsinzi kuri twese uri umwirabure wa mbere ahiganiwe kandi agatsindira ico kibanza co kuja mu nama mpanuza jambo y'igisagara ca london aho muri canada ni umugambi wiyumviriye kubera ko ufatiye kukina cane cane muri ico gihugu akenshi usanga amabanga nk'ayo ari mu bazungu umugore w'umwirabure wa mbere ko hariho umugabo w'umwirabure asanzwe ahari yewe nize politike ibintu nakundiye kugenderamwo mu mwaka uheze narashoboye gukorana abari sinzwe muri ayo mabanga hama turakorana ndavyiga ngene babikora hama muri janvier niho nashoboye kwilansa kugira nshoboye nanje kwitoza turi mu bihugu by'abazungu nkuko mubizi ariko ibi ni ibihugu twakuriyemo turi hamwe amatakse yacu ni ibihugu tubanye n'abandi ariko hageze aho tubona amapolitike adisikrimina abantu donc sama beaucoup pousse yukwereka yuko dushobora gutera imbere muri bino bihugu turiko turabamwo gufasha guteza imbere ibihugu vyo ngaho turi naho tuva hose nivyo vyatumye binsunika kwitera imbere nanje usibye ko harimwo ico c'urukoba hama ugacoba n'umupfasoni wa mbere ashatse kwitoreza muri ayo mabanga ni ibintu vyakoroheye gushikako byari byoroshe ariko narashoboye kuroka abantu benshi banshigikira muri kominite yanje benshi baranshigikiye n'abarudi benshi ngaha muri kominite yacu baranshigikiye byagenze neza cyane ariko nti byari byoroshe abazungu bahubaye canke abandi bo mu bindi micungararo nk'iyo ugiye kubashikiriza imigambi yawe wabona bavyakira gute bavyakiriye neza cane kuko imigambi nari mfise ari imigambi gufasha kominite yacu gufasha kugabanya abantu bamwe ibarabara gufasha kubaka amabarabara meza guteza imbere igihugu sinaza ko ari ikintu umuntu n'umwe yorwanya bazakire neza cyane hanyuma wahiganywe n'abantu bangahe muri ico kibanza kugira urinde ushika ku mwanya wa nyuma higanwe n'abagabo indwi hama umwe yaravuyemwo arashigikira arasaba abantu bose bari kumutora ko bontora turabandanye dusigara turi indwi donc nahiganwe n'abantu batandatu
ikigiye gukurikirwa n'icahe amabanga mujejesheje uno munsi mfasoni ariel muzotangura kuyakora ryari tuzokwinjira le premier décembre bazotwakira aho bazotwatira hama tushobore gutangura akazi kacu urashikira ico kibanza wari warahiganiwe igikiye gukurikira muri kazoza haba muri politiki ya canada haba muri politiki ya afurika haba muri politiki y'igihugu c'u burundi hari indoto yindi wumva nka ariel ushaka kuzoshikako ico nifuza ni uko twabandanya dufashanya gutera imbere tugafasha ibihugu bindi navyo nyene bikeneye gutera imbere tugakorana twese tukarondera amasolution afasha ibice bitanu vya globalization gufasha gukorana twese hamwe hariho nk'umuntu ashobora kwibaza ati umuntu ari mu nama mpanuzwa jambo y'igisagara ca london ngaho muri canada ni nka bamwe tuzi mu burundi baba bari mu nama mpanuzwa jambo y'amakomune canke y'iki ibikorwa nyamukuru abashinzwe ni nk'ivyahe ngaha dushinzwe amabuje amabuje y'igisagara n'amabuje y'amahera menshi cane dushinzwe ku kuyagabura neza kuyashyira mu maserivisi aba akenewe amaserivisi yo gukora amabarabara amaserivisi ya polisi amaserivisi ya ambulance yo gushobora gufasha abantu iyo barwaye amaserivisi yo gushobora gu- gu- gufasha abantu baba bakeneye kuronka amazu kwakira aba- aba- aba- abantu bashitse gaha mu gihugu ari bashasha urumva ko tuzoshobora no gufasha n'abarundi bazoba bakiza ari bashasha Ariel tugukeze kuri iyo ntambwe ushitse ko ariko imbere ko tukureka hari nk'akajambo ufise ubwira baba abakiri bato baba abapfasoni bumva bashaka kuja muri izo politike mpuzamakungu canke mpuzamahanga ariko rimwe na rimwe bakumva umenga aho bari si vyoroshe bakumva umenga ntaco bobishikako eh, bwa vuba na bwango icyo navuga ni uko icya mbere ni ugutsinda ubwoba gutsinda ubwoba kandi kwemera yuko atakintu na kimwe umuntu adashoboye twarashoboye kuronka perezida obama naza ko atari ibintu byari bisanzwe naza ko ata- atakintu na kimwe dushobora- tudashobora gushika ko iyo tubyifuje kandi ikindi ni ukwankoraje abantu ni gukorana gukorana ku gukonekita avec tout le monde kwemera kurongorwa n'abandi kubigira ko hama ukabandanya wafa uravuze ati obama yarashoboye kuboneka ariel urifuza nko kuzoba nka obama aho muri canada umwiraburikazi wa mbere aramukije igihugu ca canada w'umurundi kazi kandi
aho sindahashika ibyo byiyumviro sindabishikako ariko nibata ko aho ngeze ndashimye zimaze gushika ariel kayabaga urakoze cyane rwose ku kanya uhaye ijwi rya amerika namwe murakoze mugire umunsi mwiza diane nawe ngushimire kuri icyo kiganiro radiyo ijwi rya amerika washington dc nk'uko rero twagabwiye mu kanya harusha mu gihugu cya tanzania hatangiye ibiganiro bihuza abanyepolitiki b'abarundi cyakora leta y'u Burundi n'ishyaka riri ku butegetsi ntibitabiriye ibyo biganiro ibyo biganiro byabanjirijwe n'ibindi byari bigamije gukusanya ibitekerezo by'amashyirahamwe ahagarariye amadini urubyiruko abagore n'imiryango idaharanira inyungu za politiki bamwe mu bari bahagarariye ayo mashyirahamwe baganiriye na mugenzi wacu edi rwema barimo bwana gabriel rufyiri uyobora ishyirahamwe oricom rishinzwe kurwanya ruswa n'isesagura ry'umutungo wa leta na faustin ndikumana uyobora ishyirahamwe parsem riharanira rihamagarira abarundi guhindura ingendo rufyiri aratangira atubwira iby'ingenzi byagezweho mu biganiro bagiranye n'umuhuza ku ruhande rumwe eh, byadushimishije kuko eh, ubwa mbere eh, urwandiko twashitseko twarushitseko nivyo bitugoye mugabo abo twaruhaye bavuze yuko eh, turi ico bi- ico bise mu gifaransa inivwa alternative ni ukuvuga abantu bitwa ko nk'ibyo bashikirije bose bagomba kubifatirako ibyo rero byadushimishije cyane kandi bavuze ko ibizoshikwako byose ngaha arusha tugomba kuba ibyabona ikigira kabiri kandi tugomba kuba abazoba bahagarariye ikurikizwa ryabyo murumva rero yuko igihagararo bahaye ibintu twabashikirije gihambaye cyane ikitatunejereje ni uko bavuze ko inama y'abakuru b'ibihugu yashinze ko ibi biganiro bigira gatanu byoba iby'abanyepolitike gusa ata muntu ari mu mashyirahamwe yigenga abapfasoni amadini rwaruka n'abandi ngo bobizamwo icyo ni cyadushimishije kuko ntitwumve ingene tujya dukumirwa eh, hageze nyabona ko ahubwo duterera ibyumviro cyane Mm. Eh, bwana faustin ndikumana rufyiri avuze ko hari urwandiko mwashyizeho umukono mwemeranyijweho uko mwese mwari muri ibyo biganiro eh, n'umuhuza n'intumwa ze nk'ingingo nkuru nkuru mwifuza ko abazitabira ibiganiro bazibandaho cyane mwebwe nk'amashyirahamwe izo ngingo ni izihe ahanini twabanje kwibukiriza eh, igihugu aho kigeze uno munsi mu miti itandukanye twibukiriza yuko igihugu cy'uburundi gif- gifite ingorane kabisa mu bice bitandukanye za politike iz'ubutunzi n'igihugu babayeho iz'umutekano eh, kandi ubona yuko izigorane za politike zirimo ziriko zirakiremera cyane kandi zanye zikiremera kuva kera tukavuga tuti urumva rero baje ntiboza kwitoza utunyoni ingorane ziriho kandi uwoza avuga ati nta ngorane uburundi bufise iyo bariko arabeshya canke iyo bari imwe bitarangaje politike yo kuvuga ati mbe ndavuga ibi kuko nzi inyungu nshobora kubikuramwo mugabo ico twagihagazeko cane kandi nabo nyene baravuga bati ego turakije kubona duciye kubona eh, nyene ibintu vyifashe haba mu vy'ubutunzi eh, mu by'imibano umutekano politike turejeje turavuga tuca turarara ibyo rero duhagararako cane cane tuvuga tuti abanyepolitiki bazoza ngaha babwirizwa kuzumva neza ingene y'uko amasezerano y'arusha ari intango n'iherezo ryo kugira uburundi bwamane amahoro n'umutekano arama ni uko rero bufata yuko ayo masezerano twoyabungabunga hanyuma bakaza baranaraba ahubwo nyine bazaranaba ingene aja mu ngiro ahubwo nyimba hariho ibintu bimwe biba byahinduye cyane cyane iyo mabwiriza ashingirwa asanga ntibabyumvikane ko ahubwo ko biza biraganirwa ko kugira ejo hagize ibirya birahinduka ntusange ikigo turasubira mu ngorane kuko uno munsi urasubira kuvuga uti ndi ku butegetsi urakora ibintu uko ubu- uko uri kuri kurabyumva kumbura ukagenda wenyine n'abandi basize inyuma hanyuma ejo byaza birahindagura ugasanga uwundi nawe ashatse birabyahinduka ugasanga nawe si ukwama mu nzira ni ugufata ibintu birama ko twamaze kuronka ayo masezerano rero atomora ibintu byose mu mice yose nyine abarundi babana basubiza hamwe mu ntwara rusange mu by'ubutunzi dusangira ubutegetsi ni- ni- ni ubutunzi dufite ibyo rero turagihagarako cyane ko bubasaba bagasubiza kwiyemeza yuko ayo masezerano eh, ata- adashobora gusubizwa inyuma hanyuma ikindi ni uko aba bahuza nyine bushyiramo inguvu na cyane cyane mu gushyiramo kotsa igitutu kugira eh, abashaka kuza barasubira inyuma muri ibyo biganiro babegi babaze, babe- babashyire hamwe ku buryo atawushaka eh, kubisubiza inyuma Eh, twavuga yuko eh, iyi fasilitation babahuza boronka inguvu zikwiye eh, bagashyigikirirwa eh, n'abakuru b'ibihugu kuko igihugu cy'u Burundi kiri muri- muri akarere igihugu cy'u Burundi nicyo cya nyuma mu by'ubutunzi muri aka karere usanga gifite amadolari ku munyagihugu ari munsi y'amajana atatu mugabo byose ibindi byose muri akarere karenze amajana atandatu urumva rero kirafite ingorane kandi nicyo icyo kiriko kirajyanaho impunzi ca- gifite impunzi muri ibyo bihugu kumbure rero yiteho kabisa nabo badufashe ku buryo natwe igihugu kigoroka kikaba cyo kimwe n'ibyo bindi kigasubira ku ntu- ku ntumbero y'iterambere biriko biradusiga bwana rufyiri eh, umuhuza mu butumire bwe yifuza ko ah, ibi biganiro biba ibya nyuma hanyuma hakagira ikigerwaho kugira ngo ibizabivamo bishobore gushyirwa mu bikorwa mukurikije iminsi mumaze n- n'intumwa z'umuhuza ndetse n'umuhuza ku giti cye hari icyizere eh, mukura muri ibyo biganiro ko ibi ngibi ari byo biganiro bigiye kuba ibya nyuma hanyuma ibizabivamo bikaba byashyirwa mu bikorwa abahunze bagataha hanyuma mugatangira gutegura amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri twebwe icyifuzo cyacu nk'amashyirahamwe eh, yigenga ni uko ibiganiro byohera twebwe binashobotse ko bihera mu munsi umwe byotunezera cyane nibyo twifuza kandi n'ibintu byoroshe rwose ni ukumenya bino biganiro icyabitumye bitangura ni ikintu kijyanye n'uko ibiri mu masezerano y'arusha byari ko birarengwa ko nicyo kintu cyabitumye rero turamutse twumvikanye ko ibyo bintu biri mu masezerano y'arusha biguma uko biri bigakingirwa hakumvikanwa ingene eh, ingaruka mbi zatumwe eh, n'ibyabaye eh, zikugwaho ni ibintu byomara umwanya muto cyane kira noneho eh, ibi biganiro turi muri byo kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu eh, ibyo ari byo byose ari jewe ari fose eh, nibaza ko tutarabisibamwo twaba turi muri byo eh, turabibona kandi ndazi ko abantu tufose tuhahuriza no mu munsi umwe babishatse byo rarabiheze igihambaye nk'uko twavuze mu rwandiko twarungitse hakenewe ishaka ry'impande zose leta aba- aba- abanyepolitike bo mu- muri muri opozisiyo n'ibiro by'umuhuza eh, bifashwa eh, na union africaine hamwe na nations unies umwe umwe wese akoze icyo aza gukora twe turemeza neza y'uko n'iminsi ibiri n'umunsi umwe mbere mwashaka biba byarangiye hakenewe rero isaka- ishaka ku mpande zose ari nacyo gituma twaciye dusaba mbere ko hamwe hogira umuntu n'umwe yo kwitoza utunyoni uko ari kose aba ari muri leta aba ari muri opozisiyo eh, wese uyo o- twe tuzomufata nk'umwasi w'uburundi ntituzomufata ko ari umuntu akunda abarundi tuzomufata ko ari umuntu atariko ararondera ko igihugu gitera imbere kuko eh, turavye ibibazo bihari bijanye n'ubukene fose yabivuze n'ibindi bibazo biraba abanyagihugu twebwe tubona neza yuko eh, byari bikwiye gutora umuti mu maguru mashasha kandi ni ibintu byoroshye cyane twe turabyemeza twanabishyize mu rwandiko ni ibintu byoroshye cyane kandi bariko baradufasha ibiro by'umuhuza n'ababafasha bavuze neza yuko twatanze inyishu ku bibazo bisanzwe bihari kandi turazi ko babizi reka dufate olivier wiriwe ndabaza umutama gabriel rufyiri mbega biteguye gukora iki mu gihe tubona yuko hariho bamwe bariko baragenda bigura intege badashaka yuko ivyo biganiro vyoba eh, kandi bagaca bashaka kudenosa ibyo bategerezwa kuvuga ko ne- bitabaye muri iyo nzira badashobora kubyemera kandi ibyo hariho umusifuzi w'urukino arujejwe ari we abwirizwa kuvuga nti muganira kuri ibi hama ni- nimuje mwitere turaraba uwigenza nabi mbega iyo bishitse umuntu akikura mu kibuga arubitire atari we amukuyemwo haba hategekanijwe izihe ngingo Eh, ni ibintu bisanzwe kandi byoroshye cyane yavuze eh, umusifuzi canke uwo yise mu gifaransa arbitre nibaza ko eh, uyu yashatse kuvuga ni ibiro by'umuhuza n'ababafasha twanabishyize mu rwandiko twabahaye kandi bashimye na- ndabigarutse ko tuvuga yuko hamwe hogira umuntu n'umwe yokwiteza utunyoni iba leta iba opozisiyo kw'abo bantu umuhuza agomba aba- ibiro by'umuhuza nabo bafasha bagomba gufata ingingo zikenewe ku neza y'abarundi Izo ngingo ni nk'izihe, Bwana Rufyiri?
arubitire aba afise amategeko akorera ko aba afise icyo bita manda eh, ijana n'ibyangombwa byose bikwiye kugira ngo eh, urukino ariko arahagarikira rugende neza ibyo rero nibaza yuko eh, akarere ubumwe bwa afurika nasiyo nzini barabifise twebwe rero ko bashimye ibyo twabashikirije bakadushimira eh, ku mugaragaro eh, twizeye neza yuko kuri icyo kintu twakivuzemo bagomba kubikurikiza kandi ikindi nagomba nongere ko ntikanovuga ko ari nk'icyizero eh, mwa- mwarumvise yuko leta n'abandi n'aba- n'abo bari kumwe bagomba bashikiriza yuko batazitaba bagandaye n'ibindi mugabo eh, twebwe amakuru turonka aha na hariya ni uko bavuga bati eh, abariko barategura ibiganiro twebwe ntidushobora gusubira inyuma abantu tuza- tu- ba- bavuga yuko ibiganiro bitoba twebwe nta mvo n'imwe tubona bitezwa kuba bwana faustin ndikumana umaze kwitabira ibiganiro bitandukanye aho ngaho mu mujyi wa arusha kuri iyi nshuro ariyo ya gatanu hari igishya cyangwa se hari icyo mubona mu muhuza ah, kigaragaza ko yiteguye gufata ibyemezo bidasanzwe ah, ku ruhande uru cyangwa ruriya ruzasa nk'aho rurimo kubangamira imigendere myiza y'ibyo biganiro ubwa mbere hoho nse n'ukebura abarundi ndabana impanuro kuko burya tureka umutima wo kwikunda urashobora kumva w'amahoro n'umutekano iyo afite kuva na kera hari abantu mu gihugu hazavuga ngo tureke turavuze amahoro n'umutekano bakabirata ko babufise mugabo birakigora uko kwiyumvira ujya kubwira ko atawafite ujya ni mwene wanyu n'umurundi nkawe amahoro meza najya ubona ufite ukayasangira na mugenzi wawe na mwene wanyu wumva itwara mwene wanyu ahunze yirutse agize gute ntutumwita ngo ni umwansi w'igihugu natera iyo mvugo yarakomeye ni umurundi nkawe arafite ingorane byavuze ati rero babahuze umwumvirizo canke muganirize ibibazo bumva ko bashyikiriza noneho uri nka leta ariko baravuga ati va ku butegetsi cyangwa ibirayi ati umviriza ze tubiganiro ni iki ni ukumviriza uwo wundi agonika afite ibibazo ibihe ko n'umurundi nkawe musangira igihugu Eh, yari amahoro rero meza nayo turikwiye kutubona ko igihe tuba dutatanye byaba biri kubera tugirira ingaruka mu buzima bwacu bwa bisi yose abarundi rero barakwiye kugira ubuzima bakagira ubuntu bakumva amahoro n'umutekano icyo bisigura nayo uba ufise ukayasangira na mugenzi wawe ukibaza n'igituma mugenzi wawe yayabuze uri leta wowe uri nk'umubyeyi nuvuga ati abana batandatu barafite umutekano naho baba babiri ushobora kubyara abana cumi umunani bavuga ati papa turafite umutekano unaho wowe ufite umwe babiriwe kuba ko badatekaniwe ushobora kutabumviriza
aba rero bari bwana gabriel rufiri uyobora ishyirahamwe orikome rishinzwe kurwanya ruswa n'isesagura ry'umutungo wa leta y'u burundi na faustin ndikumana uyobora ishyirahamwe parseme riharanira rihamagarira abarundi guhindura ingendo mu kiganiro bagiranye na mugenzi wacu edi rwema ku biganiro bihuza abarundi bi- byatangiye kubera yarusha mu gihugu cya tanzania ibyo biganiro ariko leta y'u burundi n'ishyaka riri ku butegetsi ntiryabyi- ntiyabyitabiriye ayo makuru rero turakomeza kuyabakurikiranira tubabwi- tuzajya tubabwira uko ibyo biganiro birimo kugenda inshuti rero twari kumwe aha niho dusoreje ibiganiro twari twabateguriye ku buhanga bw'ibyuma hari enjeniyeri bill yarafatanije na bonsa Tu- tufa kuri mikoro ya eugenia mukankusi mugire ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radiyo yanyu ijwi rya amerika mu kanya n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro turimo kubategurira mwakoze guhitamo radiyo yanyu